ni fatu alimasi karara twese turagira tuti mukomeze kugira ibihe byiza
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
mwaramukanya amahoro mwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo ni eric bagira ubuso basuhuza i kigali mu rwanda ikiganiro cya none mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe ari nacyo kibimburiye ibindi muri dusangira ijambo ku rwanda y'uyu mwaka twongeye gusubiza amaso inyuma mu bikuru bikuru byaranze umwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na makumyabiri ni umwaka utaragenze neza ku batari bake kubera ingaruka z'icyorezo covid cumi n'icyenda cyadutse mu mpera z'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ihuwani mu gihugu cy'ubushinwa na magingo aya dusangire ijambo ya none yarebye uko mu rwanda byari byifashe mu rwego rw'imibereho myiza y'abaturage mu rwego rw'ubukungu ndetse no mu rwego rw'umutekano duhereye ku rwego rw'imibereho myiza y'abaturage kuva mu ntangiriro z'ibihumbi bibiri na makumyabiri icyorezo covid cumi n'icyenda cyarabiciye biracika maze igihugu gifata igihe cyo muri gahunda ya guma mu rugo dutegura dusangire ijambo ahari hamaze gupfa abasaga ijana bazira icyorezo covid cumi n'icyenda
abenshi bajyanye agahinda ngo ntibayiriye uwabagarura none bakwicuza ikibagaruye bavuga bati iyi si ni umusaka nimutwihorere mwigumanire ibyanyu ntabwo ariyo kwifuzwa turagiye mirongo itatu nimwe saa tanu z'ijoro twari dutegereje isaha y'ubuhanuzi irimo inzozi twakabakabaga kwinjira mu matage nimutuze umwanzi wabiteguye kurega imbaga agiye gucubira azabazwiza inzira akarengana asembye mu kanya nk'ako guhumbya azabura n'icyo asubiza azaba afite ihahamuka ababuze imiryango ku gakorona virusi abapfuye bizeye mu humure tuzababona
icyakora u rwanda ruvuga ko bitabaye bibi cyane ndabumvisha perezida wa repubulika paul kagame aha yagaragarizaga uko igihugu gihagaze hari mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri muri gahunda igamije imibereho myiza y'abaturarwanda mpereye kuri mituweli igihugu cyashoboye kwishyurira abaturage bagera kuri miliyoni ebyiri bari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe amafaranga y'u rwanda arenga miliyari icumi yahawe imiryango idashoboye kwifasha ibyiciro bishya by'ubudehe birimo gushyirwa mu bikorwa iyi gahunda igomba gukorwa mu mucyo ku bufatanye n'abaturage kubera ko mu bihe byashize hari byagiye bigaragara ugasanga rimwe bitakozwe neza ubufasha ubushake n'ubushobozi bihari ariko hakagira bake batagerwaho kandi aribo bari bakwiye kuba baherwaho ibyo rero ndibwira ko mu nzira nshya bizakomeza gukosorwa mu buhinzi umusaruro ukomoka mu buhinzi wakomeje kuba mwiza imbuto zituburirwa mu gihugu zafashije kugabanya izitumizwa mu mahanga gahunda yo guhunika imyaka yadufashije kubona toni zigera ku bihumbi bitanu z'ibiribwa byahawe abaturarwanda mu gihe cya guma mu rugo amadolari y'amanyamerika agera kuri miliyoni magana ane niyo yavuye mu bikomoka ku buhinzi byoherejwe mu mahanga utumashini cumi na turindwi twumisha umusaruro twaraguzwe muri gahunda yo kurwanya indwara z'imyaka ziterwa na aforotoxin kandi n'ibigega bigera kuri magana atanu byarubatswe ubuhinzi buratera imbere kandi tuzakomeza kubwitaho ibijyanye n'ubuzima twubatse ibitaro bitatu bishya eh, gatunda muri nyagatare nyarugenge na gatonde muri gakenke twifashishije ikoranabuhanga twashoboye kumenya abahuye n'abanduye covid no kwita ku burwayi abarwaye iyo ndwara ya covid twashyizeho inyubako yihariye ivurirwamo indwara z'ubu- z'umutima kandi tugura n'imashini nshya ya mri ubundi abantu bajyaga bajya mu bihugu byo hanze kujya gushaka kwi- kuvurirwayo cyangwa kwi- kwipimisha ariko ubu bizajya bikorerwa hano no mu rwego rw'ubukungu kandi umukuru w'u rwanda yagaragaje uko byari byifashe mu bihumbi bibiri na makumyabiri ibijyanye n'ubukungu amafaranga agera kuri miliyari ijana miliyari ijana yashyizwe mu kigega eh, ngobokabukungu umusaruro mbumbe waragabanutse mu gihembwe cya kabiri ugereranije n'umwaka ushize ariko mu gihembwe cya gatatu warongeye urazamuka bikaba byerekana eh, ko ubukungu bugenda buzahuka uko tugenda duhangana n'iki kibazo nanone cya- cya- cy'icyorezo gish- kidusubiza inyuma kenshi kuri byinshi ariko nanone eh, hari byinshi bigenda bigerwaho muri izo ngorane Eh, twongeye gutangiza ubukerarugendo n'inama n'ubucuruzi eh, bwambukiranya imipaka nubwo twahuye n'iki cyorezo eh, ishoramari rishya eh, rigera ku m- mishinga eh, ijana na mirongo irindwi n'ibiri Eh, ifite agaciro ka miliyari imwe n'ibihumbi magana abiri by'amadolari Eh, ibyo byaragaragaye iyo mishingwa yaranditswe Eh, turayifite ijana na mirongo irindwi imishinga ijana na mirongo irindwi n'ibiri ingana na miliyari imwe n'ibihumbi magana abiri ikaba izahanga imirimo mishya ibihumbi makumyabiri na bibiri kubera ko hagiye habaho gahunda zo guhindagura amasaha y'imikorere no gufunga zimwe muri za serivisi zigize ubuzima bw'igihugu ijwi rya amerika yashatse kumenya ingaruka iki cyorezo gishobora kuzagira mu rwego rw'ubukungu aha twumve bwana kaniziyusi ibihira impuguke mu by'ubukungu Eh, biriya mu rwego rw'ubukungu ikintu bivuze iyo amasaha abaye make mu gukora hari abantu bari bakeneye gukora ngo bageze nibura saa tatu ubwo bazamanuka bajye bageza saa moya cyangwa munsi yaho cyane cyane nka za alimantasiyo cyane cyane mu gutanga serivisi nk'amatagisi amaminibisi abo bose batangaga amaserivisi ubwo urumva ku by'ubukungu bagiye gusubira inyuma noneho n'abandi uwikorera gutuntu twe wese agiye gusubira inyuma kuko amasaha yagabanutse ubundi ahantu ubukungu bugenda neza bakora amasaha makumyabiri n'ane kuri makumyabiri n'ane noneho bagatanga amashifuti ubwo abantu bakiyongera mu gukora akazi iyo amasaha rero agabanutse in- bivuga ko n'abakozi bagabanutse umubare w'abakozi uragabanuka bivuze ko amafaranga binjizaga mu ngo agabanutse bivuga ko amafaranga binjizaga y'imisoro agabanutse ni ikibazo kitatworoheye bivuze ngo rero ubukungu bw'u rwanda bushobora kuzagabanuka buzagabanuka cyane rwose kubera kiriya cyemezo bafashe ariko nta kundi kuko iki cyorezo cya covid cumi n'icyenda kimeze nabi cyane reka noneho duterera akajisho ku rwego rw'umutekano kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani ku bufatanye n'igihugu gituranye cy'u rwanda icyo ni repubulika ya demokarasi ya kongo kugeza mu bihumbi bibiri na makumyabiri hakunze gutabwa muri yombi abarwanyi bo mu mitwe yitwara gisirikare ibarizwa mu mashyamba ya kongo nko mu kwezi kwa karindwi mu bihumbi bibiri na makumyabiri urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda rib rweretse itangazamakuru abarwanyi mirongo itanu na barindwi bafashwe mu bihe bitandukanye abo barimo abasirikare bakuru ku ipeti rya generali koroneri n'ayandi uyu ni umwe muri bo nitwa koroneri iyamuremye emmanuel ku rugamba bakanyita koroneri engambe ya musimba nabarizwaga mu mutwe wa seneride seneride ubundi ni ishyaka rimwe mu mashyaka agize impuzamashyaka yitwa mrcd fln ikaba ari umutwe wa gisirikari w'iyo mpuzamashyaka ya mrcd Eh, kuva ibitero byatangira kugabwa muri congo mu by'ukuri usanga kugeza kuri uyu munsi wa none usibye abantu twafunzwe amaso tukaba twarahumwe dutwarwa eh, mu kigare ariko kugeza uyu munsi wa none nta cyerekezo na kimwe imitwe isigaye muri congo irwana irwanya igihugu cy'u rwanda ishobora kuzageraho abashaka guhungabanya umutekano w'u rwanda perezida paul kagame abereye ku isonga se yababwiye iki aha hari mu kwezi kwa cyenda umwaka ushize aho yari ayoboye inama y'ishyaka fpr inkotanyi riri ku butegetsi abereye ku isonga ubundi n'ibyo ngibyo ni- ni- nta- ntabwo ari byo kuko no- no kubirota ubundi biragoye burya hari byinshi biro- abantu barota kubera ko binashoboka ariko ibi byo kandi mpora mbabwira buri munsi ubu bibaye imyaka makumyabiri n'ingana iyo umuntu akubwira ukanabona ariko ugakomeza wanga kubona igikwiye kuboneka ni- ni ni ubutumwa mbaha bu- aho bari hose ko ubundi bashatse gushyira mu gaciro bacisha makeya by'uko bibwira ko intambara zose zitsindwa ntabwo ari byo abazitsinze cya gihe ubu nibwo bazitsinda kurusha mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri kandi nabwo hakomeje kumvikana ibikorwa by'ababurirwa irengero kuri bamwe hirya no hino mu gihugu bamwe ngo babura kubw'ibikorwa bya politiki itari mu murongo wifuzwa n'ubutegetsi buriho urugero rwa hafi mu kwezi kwa gatandatu bwana vena abayisenga wari umuyoboke w'ishyaka darufa umurinzi yaburiwe irengero na n'ubu kuri madame victoire ingabire ukurira iryo shyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda ritaremererwa no gukorera mu rwanda agasanga hari ibitarumvikana ubu icyo tumaze kubona ni uko kuva mu kwa cumi kwa bibiri na cumi n'umunani buri mezi ane hicwa umuntu cyangwa hakabura umuntu hakaburirwa irengero umuntu wo mu ishyaka ryanjye icyo rero umuntu yakwibaza Ah, iyo umuturage nk'inka ye yatemwe cyangwa ihene cyangwa imyaka ye yibwe inzego z'umutekano nta n'ubwo burara cyangwa ngo hashire iminsi ibiri uwo muntu atarafatwa bishoboka bite ko ibindi bibazo birebana n'umutekano bibonerwa igisubizo ariko byagera ku barwanashyaka bo mu ishyaka ryanjye ntihaboneke igisubizo kuko urumva nkubwiye kuva mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani ariko nigiye imbere nakwibutsa ko nabwo mu myaka ibiri muri bibiri na cumi na gatandatu twabuze irimine hanyuma jean damascene aricwa ubu hamaze kuburirwa irengero ubona ifasi hishwa serime haburiwe irengero eugene hishwe siridiyo ejo bundi hari umwana wo ku gisenyi alphonse wari usimbutse kuri makumyabiri na gatanu z'ukwa kane none kuri cumi na rimwe batera kwa, kwa ntirutwa ararusimbuka hadashize ibyumweru bibiri Mm, vena tukaba turamubuze ibyo nta kuntu byagera impungenge ariko se koko nk'uko bamwe babivuga u rwanda rutekanye nk'uko binagaragazwa n'amahanga haba hari ababurirwa irengero ku mpamvu za politiki koroneri jano ruhunga ukuriye urwego rw'ubugenzacyaha ribu hari mu kwezi kwa cumi na kumwe ari mu kiganiro n'abanyamakuru yavuze ko kuburirwa irengero nta kidasanzwe arasobanura iyo tubonye ikirego turashakisha abenshi baraboneka mu by'ukuri bakeya nibo usanga amaze umwaka atarabonerwe irengero ariko abenshi baraboneka imiryango ikagaruka tubwira iti wa muntu twari twaje gushakisha twamubona ntabwo ikibazo ari icya opozisiyo ikibazo ni icy'umuntu ugenda atavuze akagenda afite impamvu ze akaboneka cyangwa ntaboneke ibyo ni ibintu bisanzwe muri sosiyete izo ari zo zose kubizanaho politike rero twebwe mu rwego urwego rw'ubugenzacyaha ntabwo tujya kumenya ngo uyu nguyu yabuze ari muri iri shyaka cyangwa muri iri rindi kuko ntabwo ari zo nshingano zacu igihe tugezemo muntu yirukanye ukuri kose yakumva ukuvuza ukaba umwanzi oya oya ntabwo bikwiye kwababeshya baturushijwe hejuru tugaceceka ukuri kukajya kwihisha nyamara natwe tubiziho tuyoberwa impamvu tudahuza ukuri ni kumwe sikuneye
kuba gifungura inyakiramajwi zanyu ni ukubibutsa gusa ko turi mu kiganiro dusangira ijambo ya mbere ku rwanda muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe ku ijwi rya amerika turarebera hamwe ibikuru bikuru byaranze umwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri by'umwihariko mu rwego rw'imibereho myiza y'abaturage mu rwego rw'ubukungu ndetse no mu rwego rw'umutekano kuri mikoro muracyumva yareka bagira ubusa i kigali mu rwanda tugarutse ku rwego rw'imibereho myiza mu byaranze ibihumbi bibiri na makumyabiri ingingo yo kwimura abaturage ku bikorwa by'inyungu rusange yavugishije abatari bake mu bice bitandukanye by'igihugu ariko cyane mu mujyi wa kigali ahavuzwe cyane kuruta ni Nyarutarama muri gasabo mu midugudu ya kangondora k'ibiraro hazwi ku kabyiniriro kabanyahe kubera ikibazo cy'ubwumvikane buke aha hari imiryango isaga igihumbi igomba kwimurirwa mu busanza igahabwa amazu ariko yo ishaka amafaranga mu biganiro baherukamo n'abategetsi abaturage bagaragaje ko amategeko agomba kubaha uko bikwiye turibaza ati aka karengane dufite nyakubahwa wacu perezida w'igihugu twakoze iki kugira ngo ataza kuriteringa turenganure duhabwe ibyacu icyo dusaba nimba bashaka ko dukora imyigaragambyo nk'uko bari kwidushinza tuzayikora kuko ntibazarya ibyacu ngo dutuze bazatwica abasigara bazahabwa ibyabo ariko ntibumve ngo aho turi turabaha amahoro paka ikibazo cyacu gikemutse nibaduhe ingurane mwese mwarabyaye muzi uburyohe bw'urugo muzi n'ibibera mu buriri ibyo umugore atabyubahirije arasenya ni gute umugore n'umugabo bazubaka urugo abana babateze amatwi cyangwa babareba kandi inteko ishinga amategeko ni intumwa za rubanda nitwe bajya kurebera nibicare hasi ayo mategeko bayashyire mu bikorwa ushaka inzu nibayimuhe kuko ayishimiye ushaka ingurane ikwiye nawe nibayimuhe kuko nawe yishimiye turi abanyarwanda duture twishimye dutekanye nabazaga niba indishyi ikwiye ku mutungo w'umuntu ari agahato amategeko mutora twe turayakunda ariko twasanze mutayakunda impamvu mutayakunda ntimuyubahirize muravuga ko umuntu umutungo we ntavogerwa ariko twebwe turegera usanga iwacu hari abawuvogereye kuko tumeze nk'abatawugiraho uburenganzira iwacu mvuka nabonaga abahungu baryama ukwabo abakobwa ukwabo abahungu bagatinya no kugera mu cyumba cy'abakobwa none sinzi ukuntu nzajya kuryama hariya ngewe na munyaneza fideli senga ihumva na washa bakaryama hariya ntabwo mbyumva ngewe rwose nk'uko abyaramye
ukavukira ntumbaze umwanzuro w'ibyo bibazo nyamara kandi amategeko akurengera arahari uko atubahirizwa bene yo nibo bene umujyi
kuri porofeseri shyaka anastase utegeka minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu agasanga ibibazo by'iterambere riboneye ry'igihugu bigomba gukemuka ku bwumvikane kandi mu biganiro bitagira uwo bipfukirana ibibazo biri aho dutuye mu miturire nta nubwo twavuga ngo byose ni guverinoma izabi- leta izabikemura ntabwo kuko leta se ni imwe, leta nitwe nimwe sibyo ni ugufatanya gusa icyo nasubiramo nkabahamiriza nabafurama nababwira ngo nimuhumure ntabwo muri imfubyi dufite igihugu kibakunda dufite leta ibakunda tuzagira ibibazo ariko ntabwo bizanyeganyeza uwo musingi dusangiye shyaka akomeza avuga ko kubaka igihugu ari urugendo ndagira ngo mbasabe ntimuzacike intege kubaka igihugu ni urugendo n'ibi turimo ubu ni urugendo turi mu rugendo rwo kubaka umujyi turi mu rugendo rwo kuvugurura uyu mujyi kuwugira mwiza turi mu rugendo rwo gutera imbere nk'igihugu cyacu turi mu rugendo rwo guhindura imibereho tugana ku mibereho myiza y'abatuye aha n'ahandi ntabwo ari aha gusa hari n'ahandi ni urugendo uru rugendo rero muri gasabo mufite akantu mwita ngo tujyanemo hano kangondo karahari ka tujyanemo birahari Ah, nimwumva se tujyanemo rero dukomeze tujyanemo naje kubasaba ngo amagambo abiri cya mbere ni muhumure humure tuze igihugu cyanyu kirabakunda perezida wa repubulika arabakunda arabifuriza iterambere humure kandi rizaza cyangwa benshi muranarifite murabikuzaho imitwe y'intoki ndababona mwararishyikiye abenshi murarifite murikomeze aho hari ingorane tujyanemo dufatanye turi gusubira inyuma kugeza ubu rero nkakwibutsa ko makumyabiri makumyabiri yarangiye hari abemeye kwimuka abandi barabyanga ndetse hari n'abajyanye leta mu nkiko ubushakashatsi bwakozwe na komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu bwasanze abagomba kwimura abaturage ku bikorwa by'inyungu rusange bahonyora amategeko mu turere cumi na dutanu mu gihugu twakoreyemo ubushakashatsi ku baturage basaga igihumbi magana atatu komisiyo yasanze mirongo ine na barindwi ku ijana barimuwe bahawe indishyi idakwiriye cumi na batandatu ku ijana bishyuwe imburagihe mu gihe makumyabiri n'icyenda ku ijana bo babariwe imitungo yabo ntibishyurwe nabo mirongo itanu na bane ku ijana bo barishyuwe madame marie claire mukasine utegeka komisiyo y'uburenganzira bwa muntu agasaba abo bireba kwiminjiramo agafu komisiyo rero isanga kutubahiriza uburenganzira bwo guhabwa indishyi ikwiye mu gihe gikwiye bigira ingaruka ku mibereho myiza y'abaturage kuko baba barakuwe mu mitungo yabo cyangwa bayirimo ariko batemerewe kugira ibikorwa by'igihe kirekire bakora bigatuma hari ababura ubushobozi bwo kwishyura ibyangombwa birimo nk'uburezi ubuvuzi ifunguro n'ibindi komisiyo rero isanga abimura abaturage ku bw'inyungu rusange bagomba rwose kubahiriza amategeko abigenga no kwishyura ibirarane by'indishyi ikwiye babereyemo abaturage bimuwe ariko ntibahabwe indishyi ntabwo inzego zishinzwe kwishyura abaturage zikwiye gukora ibinyuranye n'itegeko biri mu itegeko nshinga itegeko nshinga niryo rihasa ayandi mategeko twebwe nk'abashinzwe kwibutsa no gukurikirana iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu nibyo tuvuga ko bidakwiye mu rwego rw'ubukungu kandi itegeko ry'umusoro ku mutungo utimukanwa ryatowe bibiri na cumi n'icyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri usize ririza ayo kwarika abatari bake ryaba riteye rite rero aha ndasaba mugenzi wanjye hasumuta kaboyi dukorana hano ku ijwi ry'amerika ari bibutse n'icyo rubanda n'inzego zinyuranye barivuzeho umusoro abaturage basabwa kuba bishyuye ni uw'ubutaka batuyemo ndetse n'amazu bwubatsemo ku bafite inzu irenze imwe hari n'uruzatangwa mu kwezi kwa mbere w'inyungu z'ubukote ku bafite amazu akodeshwa ni kenshi abaturage bakunze kugaragaza ko bitaboroheye kubona uyu musoro ariko ubu bwo benshi baribaza uko uyu mwaka bazawubona mu gihe ibiciro byazamuwe uyu musoro wavuye ku mafaranga ari hagati ya zeru na mirongo inani bitewe n'icyo ubutaka bukoreshwa ugezwa kuri zeru n'amafaranga magana atatu kuri metero kare uko kongera umusoro ni ikintu abaturage bakomeje kuvuga ko kije kubahuhura mu gihe n'ubundi ubukungu bwabo bwifashe nabi ahubwo ni ibintu by'ubutaka imisoro wose mwihangane munayivane si ubutaka bw'umuhuza busorera ubusorere ari ubwawe musorere karagaraga kirazira n'igihugu tuzagihunga tuzimuka nubwo kenshi abaturage basobanura iby'uyu musoro usanga hari abahisemo kuwihorera ariko byatinda ingaruka zikabageraho abantu bamwe bavuganye n'ijwi rya amerika bo mu murenge wa rweru mu karere ka bugesera nk'iyo wagize akabazo bibaye ngombwa ko afata nko ku butaka afite agira ngo agurishe aho agira ikibazo akemura asanga arimo imisoro irenze ubushobozi ya parisera agiye kugurisha agahitamo kubireka barasora ariko usanga batabyumva kuko aravuga ati se ndasorera ubutaka ntacyo bunyinjiriza ndabusorera ugasanga amafaranga yo gusora ntabwo ari kuboneka kubera ubutaka ntacyo burimo kumwinjira niba nta gihindutse ubwo bazakurikiza itegeko rya leta leta ubwisubize iki kibazo ntikigaragazwa n'abaturage gusa kuko n'abajijutse berekana ko uyu musoro wakwa ku butaka no ku mazu abwubatseho ubangamiye cyane abaturage cyane cyane abafite amikoro make madame ingabire marie makire ni umuyobozi wa transparency ishami ry'u rwanda yabibwiye ijwi rya amerika abaturage bose barasa n'abahungabanye kubera iyi misoro uwo muvuganye wese wese ariko arakubwira ati ntabwo tuzi uko ibi bintu tuza kubisohokamo none se iyi misoro bazayishoboza iki ukuyeho ko no kuri twebwe twese iraremereye ariko nibura irakakuremerera ufite n'aho uyakura ubwo rero ngewe ndabona ibi bintu biteye impungenge leta ikwiye kubitekerezaho niba tuvuga umuturage ku isonga ntabwo noneho dukwiye kumusonga ikibazo kinavugwa kandi n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu mu rwanda safari manuel uhagarariye crado yabiganirije ijwi rya amerika asaba ko uyu musoro ukwiye kuvaho rya tegeko ry'imisoro y'ubutaka ni itegeko mu by'ukuri ku bwacu nka sosiyete sivile tubona yuko ribangamiye abaturage ikindi cya kabiri iriya misoro iri hejuru ugereranyije n'imibereho y'abaturage noneho noneho twaje no muri periyode mbi ubukungu bwagabanutse cyane ntabwo cyari igihe mu by'ukuri cyo kugira ngo abanyarwanda cyangwa se abaturage bongerezwe imisoro bayishyire hejuru nubwo abaturage ndetse n'imiryango irengera uburenganzira bwa muntu isaba gusaba ko iri tegeko ryahinduka ikigo cy'igihugu gishinzwe kwakira imisoro n'amahoro cyo kivuga ko guhindura itegeko byashoboka mu gihe bigaragaye ko ribangamiye abaturage mu bisobanuro ernest karasira komiseri w'imisoro yeguriwe inzego z'ibanze mu kigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro rwanda revenue authority agaragaza ko guhindura iri tegeko bitari hafi itegeko iyo babonye mu by'ukuri hari aho ribangamye cyangwa se aho rigomba kunozwa neza murabizi amategeko arahinduka cyane n'itegeko nshinga twararihinduye itegeko n'itegeko ry'umusoro rero ntabwo byabura kudahinduka mbona bikiri kare biramutse bigaragaye ko harimo ikibazo reka ariko abantu bakwicara bakabitekereza bakareba uburyo byakemuka itegeko rishya rigena ko metero karimwe y'ubutaka izajya isoreshwa hagati y'amafaranga zeru kugeza kuri magana atatu bivuye kuri zeru kugeza kuri mirongo inani inama njyanama y'uturere nizo zigena amafaranga ubutaka runaka busora kandi aba bayobozi akaba aribo bagaragaza ko mu gihe umuturage byagaragara ko atabushobora kwishyura ashobora gusonerwa mu gihe kandi umuntu yanze kwishyura burundu kandi yari afite ubushobozi hifashishwa amategeko asanzwe ashobora no kugeza ko ibintu bye byatezwa cyamunara gusa mu kiganiro umukuru w'igihugu paul kagame yari yagiranye n'abanyamakuru ndetse n'abanyarwanda abagaragariza uko igihugu gihagaze iki kibazo cyagarutsweho n'abatari bake umukuru w'igihugu abizeza ko kigiye kuganirwaho ndagushimiye cyane asa umutakabogi tugana ku musozo w'ikiganiro dusangira ijambo mureke twibukiranye ko umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri usize abanyarwanda babarirwa muri miliyoni cumi n'eshatu bashyizwe mu byiciro by'ubudehe bishya uko bisobanurwa n'ubutegetsi ni ibyiciro bugamije kuzashingiraho igenamigambi rinoze ry'igihugu n'abagituye kugeza ubu hariho ibyiciro bitanu bishya mu nyuguti kuva kuri a kugera kuri e aho kuba mu mibare mu bihe byahise ibyiciro by'ubudehe nibyo byagiye bishingirwaho mu gutanga serivisi kuri rubanda mu gihe byari byemejwe ko gushyira abaturage mu byiciro by'ubudehe bigomba gukorwa mu mucyo ngo hari aho byabaye ikinyuranyo ndabumvisha uyu waduhamagaye hano ku ijwi rya amerika nimba baratubwiye ngo icyiciro cya mbere kizajyamo nyakubahwa perezida wa repubulika icyiciro cya kabiri kijyemo abantu bafite imitungo bafite amamodoka bafite ibyuma bakavuga ngo ibyo ngibyo ntabwo tubizi nanjye ndamubwira nitwe none se abangaba mwatumye bari ahangaba barimo babarura ntabwo ibyo batumye ntabwo ari byo mwababwira okay wijya kure wowe utunze ibingana iki njye nagira ngo mubwire ngo nta hegitari y'isambu ngira ngira ingarande ebyiri n'inzu ingarande ebyiri urumva ingarande ebyiri ingarande ebyiri ku kwezi urya ute ndi muri ritayamenti mpembwa amafaranga ya ke sosiyali amafaranga ibihumbi mirongo itatu na kimwe ikindi kintu ukesha amaramuko ni iki nako kagarande nyine umuntu ahingamo ikijumba cyakwera ubwo urumva amaramuko aba yaboneka Ah, bagushyize mu cyiciro cya kangahe bashyize muri ba kandi ibyo nkubwira ndabikubwira nk'umuntu wiriwe ukivugiza ngewe inteko imbere y'abaturage ngewe bashyize muri ca ikintu cyababaje n'abaturage barangije bo ba- barababwiraga ngo urangiza gushyirwa mu cyiciro wigendera bo barangije abaturage bamaze kugenda njye bampamagara bambwira ngo banshyize muri ba banshyize muri ba nahagurutse gute inteko yanshyize muri ca Ubwo urumva icyo kintu atari iki- iki- ikibazo gikomeye ni ukuvuga ngo kandi ntabwo ari ibyako jyewe jyenyine buretse gato ibyakozwe n'abaturage baje kubihindura nyuma babihinduye nyuma abaturage bose bagiye barimo babara ngenza guhabwa amakuru kandi amakuru afatika y'uko banshyize muri ba sijye jyenyine ni abaturage benshi bagusobanuriye ko impamvu y'ibyiciro by'ubudehe noneho bitazongera gushingirwaho mu gutanga serivisi ahubwo bizashingirwaho mu igenamigambi ry'igihugu n'iterambere ry'abagituye none se biguteye impungenge No, bitantera impungenge kiriya cyiciro cyaba ibyo ari byo byose urasobanukiwe uri muri abavugizi bacu nawe ntagiye kujya muri detaye ya ya- ya kiriya cyiciro nta kuntu ushobora kumbwira uburyo umuntu afite ubutunzi nge ntanakurikiye n'ubwa makumyabiri ngo ushyire hamwe nawe ndumva nawe ubyumva kandi ntabwo ari jye jyenyine ni abaturage benshi abaturage benshi ejo bariramasi cyane kuko ibyakozwe na feri sosiyale ntabwo byangiza abaturage kugira ngo abantu inteko y'abaturage ishyire abantu mu byiciro nibarangiza bo bagende babikuremo nk'umuvugizi wa rubanda nagutembereza muri abo bantu bose bagiye bashyira muri ba nawe ukareba koko nimba icyo kintu gikwiriye ukareba nimba gikwiriye inshuti bakunzi mwabanye natwe kuri radiyo ijwi rya amerika mu kiganiro dusangira ijambo aho twasubizaga amaso inyuma mu bikuru bikuru byaranze umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri mu rwego rw'imibereho myiza y'abaturage ubukungu n'umutekano ndabashimiye mwese mwese mbifurije imigisha myinshi muri uyu mwaka mushya w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe mutangiye mbifurije kandi kurama guhaha no kuronka mwari na ah bagira ubusa naho ubutaha
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo